mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya rwanda ne n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwe mubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa uvira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe n'ubwinshi bw'amafaranga basabwa na serivisi ishinzwe ubwubatsi mu mujyi wa uvira nk'uburyo bwanjye bariko baravuga ati kugira ndonke uruhushya rwo kubakisha inzu ngo ningure dokima ya sebutansengi dorari esike sebutansengi dorari kwe ntushobora kuyikura he
uwo ni umurundi ukorera mu mujyi wa uvira mu rwanda urugereko rwihariye mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwasubukuye urubanza rwa bwana wincheslas twagirayezu woherejwe n'igihugu cya denmark ishami rya oni ikigega cyita ku bana unicef ryatangaje uyu munsi kuwa kabiri ko abana barenga magana arindwi bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo z'ibiribwa mu gihugu cya somaliya izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ishami rya oni ikigega cyita ku bana unicef ryatangaje uyu munsi kuwa kabiri ko abana barenga magana arindwi bamaze gupfira ahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa muri somaliya ni inkuru twateguriwe na fidel niyonga userukira ishyirahamwe unicef muri somaliya wafa said avuga ko abana amajana indwi na mirongo itatu bapfuye hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka amara asanga ko ibitigiri nyakuri bishobora kuba birenga aho kubera benshi mu bapfa badatangazwa ivyo bibanza bigenewe abana bafise ibibazo vyo gufungura nabi cane n'abafise ibindi bibazo nk'indwara y'agasama korera canke malaria umuvugizi wa unicef ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho victor chinyama batangaza ko badafise ibiharuro vy'ukuri vy'abana bamaze gupfa ishirahamwe unicef rivuga ko indwara ziyadukiza ziyongeye mu bana rimenyesha ko abana ibihumbi cumi na bitatu banduye agasama mu mezi ya vuba ibice mirongo irindwi n'umunani ku ijana muri bo bari munsi y'imyaka itanu imfashanyo y'amafaranga agenewe somaliya yariyongeye mu ndwi zirangiye nyamara abategetsi bajejwe imfashanyo bavuga ko ishitse itevye kandi iyi ni imfashanyo igikenewe ni umunsi umwe inyuma y'uko unicef igabishije ko ibice bimwe bimwe vyo muri somaliya bizogeramirwa n'inzara mu mezi ari imbere akarere ko muri afurika mu buseruko kagiye kwikwikiranya inshuro zitanu kataronka imvura mu gihe c'agatasi inzara yabaye muri somaliya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yahitanye abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu benshi muri bo bari abana fideli niyo ngabo komeza utugezaho n'iyi nkuru ivuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi muri cadi bahanganye n'imyuzure ikomeye nyuma y'imvura itarabonetse mu myaka mirongo itatu ishize iyo mvura y'isegenya yatumye abantu baba mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru njamena bakoresha ubwato gusa mu ruja n'uruza rwabo mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze ingo zabo mu kiringo cy'ukwezi kurangiye mu gice kimwe c'ico gisagara imiryango yategerejwe gukoresha ubwato bw'ibiti kugira ijabuka amabarabara yuzuye amazi kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi imyuzure ni ibintu bishika kenshi mu gihe c'agatasi muri chad gitangura mu bisanzwe mu kwezi kwa gatanu kigashika mu kwezi kw'icumi mu ntara zo hagati no mu bumanuko bw'igihugu yamara muri iki gihe imvura yaje hakiri kare kandi yari nyinshi cane kurusha uko bisanzwe ikaba yararengeye uburyo bwo gutwara amazi y'imvura mu miringoti buhari ibice vyose uko ari umunani bigize umugwa mukuru vyarageramiwe n'imyuzure muri uyu mwaka umukuru w'igisagara ca njamena ari harun yatangaje ko leta yashizeho umugwi ujejwe gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'imyuzure mu kubaha ibifungurwa uburengeti n'imiti ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe ibikorwa vy'ugutabara bimenyesha ko gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani abantu barenga ibihumbi amajana ane na mirongo ine na bibiri muri chad bari bamaze gusinzikazwa n'imyuzure
arakoze fideli kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyahere mu rwanda aho urubyiruko rwihariye mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwasubukuye urubanza rwa bwana wenceslas twagirayezu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryatinze ku bimenyetso bishinjura uregwa bigomba gutangwa n'igihugu cya denmark cyamwohereje kuburanira mu rwanda ibyaha bya jenoside ni inkuru twakurikiraniwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri urukiko rwasuzumaga n'ibimenyetso biri mu nyandiko zaturutse mu gihugu cya denmark bishobora kwemerwa ni mu rubanza wenceslas twagirayezu aburanamo n'ubushinjacyaha bw'u rwanda ibyaha bya jenoside ibyo bimenyetso nibyo byagombye gushingirwaho mu gushinjura uregwa mu iburanisha riheruka urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwari rwasabye urukiko rw'ikirenga mu rwanda gukorana n'inzego zibishinzwe muri denmark kugira ngo haboneke ibimenyetso by'umwimerere urukiko ruvuga ko inyandiko zihari zitari umwimerere na cyane ko rwemeza ko hari aho bigaragara ko hari amakuru yasibwe cyangwa agacishwamo imirongo urukiko rwabwiye ababuranyi bombi ko igisubizo cyatanzwe na denmark gisaba ko inyandiko ziri mu rwanda zafatwa uko ziri nta zindi icyo gihugu gifite zo koherereza ubutabera bw'u rwanda umunyamategeko Brice Biko twawunganira twagira Yezu agasanga harabayeho ubushake buke mu gushakisha izo nyandiko z'umwimerere zishinjura uregwa yavuze ko byashoboka ko Denmark yanze gutanga izo mpapuro ku bushake kuko ziri mu bubiko bwayo twagira yezu nawe agakomeza gushimangira ko azi neza ko impapuro z'umwimerere ziri muri denmark umunyamategeko bikotwa asobanura ko ku bwe urubanza rutagombye gukomeza mu gihe cyose batarabona izo mpapuro z'umwimerere zibumbatiye ubuhamya bwatangiwe muri denmark mu rubanza rwa twagira yezu bikotwa yabwiye umucamanza ko ikibateye gutsimbarara kuri izo nyandiko ari ukwivuguruza no kuvuguruzanya kw'abatangabuhamya aravuga ko ubuhamya batangiye mu rwanda buhabanye kure n'ubwo batangiye muri denmark avuga ko igihe izo nyandiko inyandiko zaramuka zikomeje kubura hakoreshwa izihari cyangwa se ibiganiro ku bihugu byombi bigakomeza denmark igafotora impapuro z'umwimerere ibitse ikazoherereza u rwanda urukiko ariko ntirwabuze gukomeza kugaragaza impungenge ku makuru atagaragara ku mpapuro zitari umwimerere zavuye muri denmark izi mpungenge z'urukiko rurazihuriraho n'ubushinjacyaha buribaza ku makuru akubiye muri izo nyandiko yaba ba nyirayo n'uwazikoze ubushinjacyaha nabwo busaba ko amakuru yasibwe atagaragara muri izo nyandiko yakwiye kugaragazwa mu bubasha bw'urukiko ubushinjacyaha burasanga rwasaba denmark ikagaragaza ibisobanuro ku makuru yasibwe muri izo nyandiko twagira yezu we yabwiye urukiko ko nk'umuntu wasomye neza dosiye ye nta mpungenge ibitagaragara byakwiye kuba biteza yasobanuye ko ibyasibwe cyangwa ibitagaragara bigendanye n'amazina y'abo muri denmark bamukozeho iperereza twagira yezu yabwiye urukiko ko inyandiko akeneye ari izikubiyeho imvugo z'abatangabuhamya gusa kandi ko yamaze gutanga ibisobanuro kuri izo nyandiko yavuze ko ibyo bisobanuro yabihaye umwe mu bashinjacyaha b'u rwanda ngo abimugereze muri denmark nyuma yo kumva impande zombi ziburana urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rukazabifataho icyemezo mu cyumweru gitaha ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa cyenda bwana wencesirasi twagira yezu w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko igihugu cya denmark cyamwohereje kuza kuburanira mu rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside bumukekaho ko yakoreye ahantu hatandukanye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi mu karere ka rubavu y'ubu mu burengerazuba bw'u rwanda n'ibyaha twagira yezu akomeza guhakana yivuye inyuma eh bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
abaturage b'abarundi bakora imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa uvira uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'ubwinshi bw'amafaranga basabwa na serivisi ishinzwe ubwubatsi muri uwo mujyi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo
ugeze ahenshi haba ari kubaka amazu muri uvira uhura n'abakozi ba serivisi ishinzwe ubwubatsi bagenzura abafundi b'abarundi niba bafite uruhusha rubemerera gukora iyo mirimo rimwe na rimwe bamwe basabwa guhagarika imirimo abandi nabo bagatanga amafaranga makeya kugira ngo bakomeze imirimo yabo aba ni bamwe mu barundi twasanze muri aveni plage d'or iri muri karitsiye nyamyanda basabwa kwishyura idolari mirongo itanu kugira ngo bahabwe uruhushya rwo kubaka ibibazo dufite nk'abafundi bakora muri kongo ni ibibazo usanga bigoye sana nk'ubu harabaho kunyanyaswa sana mbo ku bijyanye n'igifundi kiba kibazi ko ari ibintu baracunyanyasa sana ku bisanzwe nk'ubu urumva ariko badusaba nk'iyose nka idolari nubwo bavuga ngo uyigure abafuni babona kenshi baba bahangutse ku mazu hakaba bapfa hakaba bagirane nanjye n'ikibazo ngo nabo baza kuva ejo hose none nk'ubu umuntu atanze iyo senkari dorari agize ikibazo hazoza hariya kumeri kugira iki kibazo abagijeyo icyo cyose nta kintu nakironkeye bahati shabadi nawe ni umwe mu barundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri buvira avuga yuko hari igihe basabwa kuriha amafaranga menshi bitewe n'uko baba bahagarariye inyubako nk'uburyo bwanje bariko baravuga ati kugira ndonke uruhusha rwo kubakisha inzu ngo ningure dokima ya sijya sebutansengi dorari esike iyo sebutansengi dorari kweri ntushobora kuyikura he cyabura umufundi wenyine ariko arakorera sengi dorari kila siku yoca aronka senkani dorari ayikuye he kugira agure iyo doki izo dokima rero twe ntazo tumenyereye nta kuri shantiye badusangaho ahubwira ati mpereza wamubwira ati jiyo dokima ntayo mfise ntashobora kuva ngaho utamuhaye ikintu ni ukuvuga urashobora kwirigura kuri uno munsi ugasanga wakoreye ubusa nawe naje ko atahava utamuhaye na sengi dorari ubyemera kuko urashobora gusanga umuntu agusaba suwasani dorari nawe mu kwezi uriko urakorera iyo suwasani dorari nyine usibye uru ruhusha rwo kubaka rugoye abo barundi bavuga kandi yuko bahangayikishijwe n'idolari cumi na zitanu zo kugura uruhusha rwo kubemerera kuba muri kongo bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri buvira twahuriye ajya mu nzira bashinga ati none wowe zana vyangombwa dukora mu mufuko nkoko aha vyangombwa rese pase karanga muntu ko zana dejora je ntaho mfise naje hirya yejo ngo sivyo tubira nka twageye kuzana dimi ati wapi tije nta mahera mfise ati gusa jewe mfise umubosi nomurondera akagira ico mwavugana niho rero naca ndondera uyu acaza kutugombora niyo muhungu mutanga ngahe ndimira je kingora je co ku kazi jewe nuko badusanga ku kazi bakaguma badufata yego badufashe kandi ubwo badufashe ushaka umuha ayo mahera hirya yejo agarutse arongera akagufata nakuba barayateje waramuhaye amahera n'ubarakuretse niyo probleme dufise kugira ndabaha amahera hari igihe baza bakamfata nkayabaha n'igihe ndababonye niruka nkabasi mbese mubona ari amafaranga menshi kuyo mukorera ni menshi gose none nka jewe nkore dorari zitatu none wumva ntanze kenze dorari wumva rigute zihatari ubuyobozi bushinzwe ubwubatsi muri buvira buvuga yuko amafaranga basaba abubatsi ari idolari mirongo itanu zo kugura urusha rubemerera gukorera imirimo yabo y'ubwubatsi muri buvira mu gihe cy'umwaka aba barundi bakora ubu bwubatsi basaba ubuyobozi bw'umujyi wa buvira ko bwabavaniraho ayo mafaranga bari gusabwa na serivisi ishinzwe ubwubatsi usibye iyi mirimo y'ubwubatsi abo barundi bakorera muri buvira usanga hari abandi bakora ikimotari gukora mu ngo no mu tubare ndetse n'ubuhinzi bedasengabo ijwi ry'amerika ubuvira tukivuga ku bijyanye n'urujya n'uruza hagati y'abaturage ba kongo n'uburundi abatuye mu ntara ya kibitoki n'abo muri repubulika ya demokarasi ya kongo barashima ko umupaka wa ruhwa wongeye gufungurwa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire tungimana uri i kigali uwo mupaka wa ruhwa uri muri komine rugombo intara ya cibitoke uhuza uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo uciye mu rwanda watanguye gukora igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi k'umunani ni nyuma y'aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu gervin dirakobuca ahaye uruhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa wo gukoresha uwo mupaka ku bantu baja canke bava muri kongo mu ikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze umushikiranganji dirakobuca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na cikulu lusambadame yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe iradijwi rya amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha uwo mupaka wa ruhwa abakomoka muri kongo babibonamo inyungu
ku bijyanye n'uko ibintu bimeze ubu twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'iyugururwa ry'uyu mupaka na cyane cyane ko ibarabara ari ryiza ingendo zirihuta dufite umunezero ntangere
twebwe igihe twumviye ingingo ni ukuri twararyohewe cyane abakuru natwe baratwibutse turanezerwa cyane iyo tubyutse tuzi ko cumi na zibiri tuba turi ko turaca ku ruhu
eka n'abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugururwa ry'uwo mupaka wa ruhwa twayakira neza cyane kuko ubumwe bwobandanya ku mbibe hakugururwa kugira imigenderanire hari abafise abagenzi hari abafise abagenzi no babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke hama nimba ari imizigo itaremerwa n'amategeko bakabanza bakayisaka hama yemerwa n'amategeko bakayireka nayo ikarengana asa twayakiriye neza cyane rwose kubona ububonya igihugu kimerewe neza imodoka itahura irengana birarengana kabisa ni ukuri twaryohewe cyane rwose inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo baremeza ko igihe uwo mupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijyanye n'ubukene nishimwe jonathan yotsa inyama n'umwe muri abo badandaza bato bato bakorera aho ku ruhwa ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi hamwe ubu imana irongera cyanye tuyarongeye kuronka akazi nibyaguma bibandanije nk'uko tuyibona virema nta ngorane isabune ngiye kuza ndayironka ntatarataje ngo nje kure ntataye ubwenge ubu abantu badushorera ni ingenzi yaba ava muri kongo yaba aba- abava i bujumbura ndetse n'uwo ari we wese amaze kubona afise isahani iriko n'izi mboga ayikeneye ashaka kuba yonshorera nkagira akarusho mu buzima bwanjye ku ruhande rw'indongozi buramatari w'intara ya cibitoke bizoza kahemu atera intego abakorera kuri uwo mupaka bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangure gutangura kurengana ko bari umwanya kugira ngo bongere kandi eh, bashireho twa dukiyosike bari barashize ku ibarabara tw'ibyamwe kugira ngo ko barabona ko ababagurira cyane eh, nga bava muri kongo za bukavu kenshi barabagurira cyane ubundi baza ko baca biyungunganya ubwo nsaba yabashiramo gukunda gufasha abakenyezi cyane cyane urabona ko twaba bari abakenyezi cyane bari bafise ibyo byamwa ku ibarabara ko bokongera kandi bakabegera bakabaha ingurane kugira ngo bongere kandi biyungunganye naho abatari bake babona akarusho kajanye n'iyugururwa ry'uwo mupaka wa ruhwa ndikumana jozuwe we babona ko hakiri agahaze kugira ngo abarundi bidegemvye bikwiye urabona ko duturanye n'u rwanda bamwe twasumira hakurya mu rwanda ndetse byanakunda rwaca mu rwanda twinjira muri kongo kuko urabona ko hari imipaka ihanana eh, kamanyura n'u rwanda nabyo nyine twarashika mu mu kamanyura duciye mu nzira za- zemewe n'amategeko hamwe no munsi leta twongera kutworohereza ikongera twebwe n'igihugu batoyi natwe tukongera kuza gusumira mu masoko ya kamanyura za bugarama gutya imiryango yacu ikibaho neza ca tugira ubundi buzima bwiza buzira umuze abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijanye n'imipaka y'u rwanda n'uburundi bikigoye buri gihe iyo abategetsi b'uburundi babajijwe ico kibazo bishura ko ibiganiro bibandanya hagati y'ivyo bihugu bibiri aba bategetsi b'uburundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ko u rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira bashobore kuganira bashira hamwe ku ruhande rw'u rwanda bamenyesha ko abo uburundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi ya ser u rwanda rukamenyesha ko rudashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi gushize kwa munani wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana abantu bazimira bakaburirwa irengero inama rusange y'umuryango w'abibumbye yashyizeho uyu munsi ngarukamwaka mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kugira ngo leta na rubanda bajye bahora bashakira umuti ikibazo cy'abantu bazimira nk'uko ubivuga akenshi baba bashimuswe n'inzego za leta zikabafungira ahantu hatazwi n'ababo kuri uwo munsi fokode ishyirahamwe riharanira gukangura abantu n'iterambere yandikiye perezida evariste ndayishimiye w'uburundi imusaba kwita kuri iki kibazo yamuhaye n'amazina y'abantu mirongo inani bamaze kuzimira muri iyi myaka ibiri perezida ndayishimiye amaze ku butegetsi mu kiganiro na mugenzi wacu thomas kamilindi perezida wa fokode pacifique nininahazwe wasinyiye ibaruwa aravuga uko ikibazo giteye yego cyane eh, kuko urubuga barumvise ko eh, twarabanje kubaza bamwe mu bakora mu biro by'iwe baraduha aho ducisha ubutumwa eh, haba ku buhinga ngurukanabumenyi muri email haba kandi no ku itelefoni yahaye abanyagihugu bajya baramurondera ko eh, ubutumwa turazi ko bwashyikiyeho buteza kuja n'izindi mbuga twarakoresheje ahandi hantu henshi bituma ashobora kubibona aha mbere runasigura impamvu zanatumye tunarimwandikira ni uko eh, hari haciye ukwezi kumwe gusa itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwindwi igihe yari mu ntara ya ngozi eh, perezida ndayishimiye we nyine avuze ko byamugoye rwose yakoresheje ingufu nyinshi eh, kugira asambure akagwi kari kamaze igihe kanyuruza abarundi mbere aranavuga ko muri abo babikora yasanze harimwo abo mu nzego eh, z'umutekano murumva ko twe twagiye twandika mu ntumbero yo gushyigikira icyo cyiyumviro cyiza twumva yari avuze kijyanye no kurwanya ibyo bintu by'abantu bafatwa bakabuga irengero mu burundi Eh, twebwe turagira tuti iyo umuntu aramutse afata iyo ntumbero nziza nk'iyo ni byiza ko aheza eh, akamenya n'abanyurujwe abo ari bo kuko ntiwovuga ko abantu banyurujwe utabanje kwemeza n'abanyurujwe abo ari bo hanyuma ababikora nabo bakamenyekana inzego zibikora tukazivuga ko twagize tuseka rero tumufashe tumwereke ibyo dufite byose byabaye ku ntwaro yiwe ibyo twashoboye kumenya muri ino myaka ibiri iheze none rero nimba yarabonye ibaruwa yanyu kugeza ubu ngubu se hari akanunu uko yaba cyangwa se inzego z'ubutegetsi bwe muri perezidansi cyangwa se minisitiri runaka hari akanunu kuko leta y'u Burundi yaba hari icyo izasubiza ku ibarwa yanyu ni ukuri tubizi ntitubizi mu myaka iheze eh, ku butegetsi bwa perezida nkuru nziza iyo dushyize ahabona bene ibi by'abantu banyuruzwa kenshi inyishu zabaye zo kudutuka uri aho bavuze ko ari fokodi inyuruza abantu eh, ariko turumva ubu hari ikintu cyahindutse kuko ku butegetsi bwahera ntibigera bemera ko hariho abantu banyuruzwa ubu rero tubonye umukuru w'igihugu atanguye guhindura uko abivuga twagize tuti kumbure hari ikizohinduka eh, turamutse tumufasha kumwereka ibyo bintu nyine turarindiriye twebwe mu muhariro n'amazina y'abantu mirongo inani bose bazimiye mu burundi muri iyi myaka ibiri ishize perezida ndayishimiye ari ku butegetsi kuri mwebwe abo bantu ninde ubanyuruza Eh, muri iryo baruwa twamuhaye eh, twaramweretse inzego nkuru nkuru twebwe twashoboye kuronka amakuru eh, ko arizo zanyuruje abantu kuko ku izina ryose twamuhaye twaravuga uwo muntu ikibanza yanyururijwemwo rero kuri umwe wese muri abo usanga twe dufise amakuru avuga abantu bamutwaye aba ari bo urwego twasanze rwaje imbere y'izindi zose mu kunyuruza abantu muri iyo myaka ibiri iheze ni urwego rw'iperereza ry'igisirikare iki ni ikintu gishyashya eh, kuko twasanze mirongo itanu n'umwe ku ijana y'abo dufise batwarwa n'abasirikare mu gihe mu butegetsi bwa perezida nkuru nziza urwego rwaje imbere ryari igendereza rya bita dokimentasiyo eh, mu burundi U- ubu rero byari bitangaje mirongo itanu n'umwe ku ijana tugiye mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe gusaho bica bijya ku rugero rwa mirongo irindwi n'umunani ku ijana bibona ko urwo rwego rusa nuko ariko rwabaye urwego rushyashya rufata abanyagihugu b'abasivile rukabafungira ahantu hatazwi hanyuma ntibigire rugira icyo ruvuze iyo rwabajyanye urwego rugira kabiri nabwo twasanze ari cyane cyane mu mbonerakure z'umugambi cndfpd hamwe na bamwe mu bategetsi ba cndfpd nyine aho twaragiye tuberekana ubururiro eh, bw'abo twarungutse bafashwe n'imbonerakure bakaba batigeze basubira kuboneka turajya mu rwego rugira gatatu ntiwajya haza ya dokimentasiyo muri dokimentasiyo nicyo twabonye gitera gihinduka ni uko mu mezi atandatu ya mbere dokimentasiyo yaravuzwe ku bantu benshi banyurutse icyo gihe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko guhera mu bi- muri bibiri na mirongo irindwi na rimwe n'uyu mwaka turimo dokimentasiyo yavuzwe gake cyane ku bantu bafashwe bakabugwa irengero biboneka ko muri urwo rwego eh, hari ikintu cyahindutse eh, muri iyo muri ino myaka muri kino gihe cya nyuma hanyuma urwego twabonye ruzi bwa nyuma ni igipolisi cy'u burundi naho twabonye abantu bane bafashwe n'igipolisi ntibigera basubira kuboneka kandi naho nyine amajwi adusumira naho bari bafashwe n'igipolisi igipolisi cyaca kibaha izindi nzego usanga naho nyine ari za nzego zindi zisubira kugaruka mu inyuruzwa ry'abo bantu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na pacifique ninahazwe ni perezida wa fokode fokode ni ishyirahamwe ryo mu burundi riharanira gukangurira abantu imyumvire yabo n'iterambere turaganira ku kibazo cy'abantu bazimira bakaburirwa irengero ku rwego mpuzamahanga rero aba bantu isi ibazirikana ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa munani buri mwaka ni icyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe duhamagare nyabenda simeon iyo ni komine kirembo mu ntara ya ngozi yewe kuri icyo kibazo cy'i- cy'imyirwa ry'abantu vyimba umenye ntaho mperereye ntabe ndigera mbona ibyo bintu bihaba
si byo muri komine kiremba turafise abantu baho eh, bamaze kunyuruzwa bakabugwa irengero ryabo hanyuma kandi umuntu avuze ko eh, atabibaho urumva yoba abeshyeye n'umukuru w'igihugu kare twebwe byahora bitugora twe twabivuga ko bibaho abategetsi bose b'u Burundi bakabihakanira rimwe n'iyo bagize barabivuze bakaca bavuga ngo ni twebwe cyane n'abantu bagiye mu bindi bihugu eh, atawuzi iyo bagiye nta muntu anyurujwe mu gihugu ariko ubu tugezaho perezida wa repubulika amateka wenyine avuga ko abantu banyuruzwa akavuga ko byamutwaye ingufu nyinshi cyane kugira ngo ashobore gusambura ako kazi kabikora n'aho atakavuze nta bantu twebwe tuzi bawushyika bakurikiranwa mu butungane kuri icyo cyaha mugabo we mu majambo yiwe yavuze ko byamugoye rwose kugasambura rero muri icyo gihe uwovuga ngo ibyo bintu ntibibaho akaba twe twabitohoje tukabibona umukuru w'igihugu akavuga ko ibyo bintu bibaho kandi mu babikora harimo abo mu nzego z'umutekano wumva umuntu yose birakubiharira gutega yemwe yabajije n'akandi nyine nifuza ko wamusubiriramo ati umukuru w'igihugu yabashubije iki gushyika uyu munsi nta nyinshi turaronka mbere ni kimwe mu bipimo nyine bizotwereka yuko by'ukuri habayeho impinduka kuri icyo kibazo kuko nababwiye ko mu myaka iheze tubivuze twaratukwa uyu munsi rero nitwumva ingene twishyuwe nihaba agakerere gusa cyane hakabaho kwishyura niho tuzobonera by'ukuri ko bwa bundi perezida yafashe intumbero nshyashya yo guhagurukira kino kibazo kuko we nyine yaranakaze abwira abatwara abandi ati birateye isoni kubona umutegetsi bamutwara n'abantu akaguma anumye ubu rero twabarungikiye we nyine niwe mukuru w'igihugu nawe barabamutwaranye hamwe atacu wo kwishyurwa byo dutangaza yari yavuze gutyo radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite uwatwandikiye kuri facebook eh, n'amazina umusaza ngeze ndore ngeze ndore karame nitwa ngeze ndore jean bosco iwacu niwe gihuke ku muni muri bwise gicumbi mu ntara y'amajyaruguru mu rwanda none rero ndabaza umutumirwa hari abantu bazimira noneho ugasanga nubwo babuze ariko ni abantu ubundi bahunze igihugu ugasanga bakorwa iki ngo barepere bamenye yuko umuntu yahunze igihugu cyangwa yanyurujwe kuko hari igihe umuntu ahunga igihugu noneho umuryango we ukavuga ko yanyurujwe iperereza barikora gute ku buryo umuntu amenywa niba ahunze igihugu cyangwa niba yanyurujwe koko kuko hari igihe abantu bakora ibyaha bangiza akigira nko hanze y'igihugu ugasanga noneho umuryango we nta n'ubwo uzi n'irengero rye kandi yarahunze igihugu uko bino bintu bigenda bikorwa mu burundi benshi ni abantu bafatirwa mu bibanza abantu baba babona si ibintu usanga binyegeje cyane usanga kenshi byabereye ahantu abantu babona ni umuhungu nk'uburorero bukeyi hariho umuntu yavuze cyane mu mwaka uheze yitwa eliya ngomirakiza yari umukuru w'umugambwe cnr muri komine mutimbuzi iyo ni imwe mu makomine agize intara ya bujumbura akenshi bita bujumbura rirare uyu muntu yanyurijwe itariki icyenda z'ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu gihe yari kwadandaza amatafari yari afite ikamyo yuzuye amatafari ayavanye aho bita mu marambya ayatwara muri kanyosha mu mpanuka gisagara cya bujumbura ageze ari mu ibarabara rya bujumbura agatumba haca haza imodoka iramuhagarika imodoka y'abasirikare kandi izwi n'umusirikare ayigenderamo azwi bamukura muri iyo modoka bamwinjiza muri iyo modoka y'abasirikare ikiriruka iramujyana umugambi w'iyo baratabaje barandikira umukuru w'igihugu baratabaza izindi nzego zose twebwe muri fokure twaratabaje n'abandi benshi barasemerera tuzi ko gutabaza mu kirundi no mu kinyarwanda ari bimwe ni kimwe ariko ni ukubaza abategetsi iyo umuntu bamushize nuko rero turarindira ubu haciye imyaka ibiri leta bamwe haciye umwaka haciye umwaka nari mbese leta itarigera ivuga uyu muntu yafashwe gutyo iyo bahegeje bakamujyana ibyo kandi ntibiraba bene abo batavuga rumwe n'ubutegetsi gusa mu myaka twaratangaye n'abantu bari muri sendede fpd barimo mu bantu banyurujwe ku rugero rwa cumi ku ijana rw'abantu bose twaharuye akarere dutanga ngaha ni nk'umudandaza yitwa christian ndizeye ava mu kirundo uyu rero yakuwe mu kirabo kizwi i bujumbura cyitwa rokarvados akabare nyine k'abasirimu keza cyane abasirikare baraza baramufata abantu bose barorera mu kwezi kw'indwi nawe nyine muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuva bamutwaye uyu mugwiza atunga ntarigera asubira kuboneka murumva mu burundi uko bikorwa ibyo bintu abantu bafatirwa ahabona ariko inzego ntizemere iyo byabajyanye mu yandi magambo iyo nk'amwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se n'ineza ya rubanda ntabwo mupfa kwitera hejuru ngo murahire ngo umuntu yabuze yaburiwe irengero mudafite ibimenyetso by'ahantu yafatiwe itariki yafatiwe mbese mu magambo make muba muzi byose uko niko fokode ikora mbere nka bino biharuro twebwe dufise nubwo ko twe tuvuga mirongo umunani mugiye mu yindi mu yandi mashyirahamwe hari hagati y'akazina muntu bo musanga ibiharuro ari binini kurusha iby'iwacu kubera twe dufata umwanya munini ku muntu umwe umwe tukabaza ahantu henshi cyane mu muryango wiwe mu gipolisi bamwe mu baduha amakuru mu iperereza ry'uburundi turarondera ahantu henshi hashoboka kugira tugere ku rugero rw'aho tuvuga ko umuntu koko yanyurujwe n'inzego z'igihugu turafata umwanya munini cyane tukabonera ibyemezo byose koko ko uyu muntu yatwawe n'inzego z'igihugu ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwari mudukurikiye twongere duhure mu kanya isamuya n'igice tubagezaho amakuru arambuye yo mu karere